بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشاشة فن التعامل بين الزوجين درس كينيا كرأة لا تخرج إلا بإذنه حيما إسات ملي أكما نرى قد بان إن تلي تكا أجدوبا رسول عليه الصلاة والسلام مال جئ لا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة الله رواية ابن عبد البر تمهيد كيست باز إن تلتك هيما جارسات ملي أكا مناقد بانج يو إسين كمناقد بات تات ملائكان إسي أبارتي جدوبا هيما جارسات ملي تجو إذن جارسا برباتشيسا لأنه yoo hayyama isaatiin malitti kaatee baate yoo inni mana galee isii san manaa dhabe mataan isaa akkama haa yaadu seeteen isaa garam haa deemtu aariin isaa akkama haa ta'u cinqii meeqaatamtu argama jechuudha tumuutu argama wallaluu argama wal hiikuu argama dubbii badduu wal himuu argama jechuudha kanaafu dhuufuun mariidhaan argamteen ajooftuu jaan hadiis oromoo keessatti ormana haa dhuufnu dhuufaa jaanii waan tuu tiri ziis godhaa oguu jedhan bikka takka namuu wal mari'ateetti gadhiisemi lambara lakkaawate waa takkan ajooftu jechuudha namuu funyaan hin qabatu kofluu booda achi booda namuu wanni gartee duuba dhuufuu kun nama kofalchiisa rasuulli maa kofalta waan ofii dalaydanii jeefeedha guyyaa tokko mimma yadhaku saa tokkoon keessan maa koflaa wama ofii dalaydanii jee rasuul alayhi salaatu wassalaam waan kana namuu dalaga waan ofii dalaydanitti maa kofaltanii jee rasuul alayhi salaatu wassalaam namni bika kana dubbannaan kofla gadhiisa duuba maaliif waan ofii dalaydanii kofaltan jee wanni kun bid'aan taane ganamaa galgala guyyaa guutuu dalagaa ooltanii tayyib wanni mariidhaan argamsiisan ajaa hin qabdu jechuudha kanaafuu marii jaarsaatiin waan tokko dalaguu dhiisuu ta'us dalaguu ta'us marii jaarsaatiin argamsiisuun barbaachisaadha jechaadha duuba tayyib kanaafuu mariin barbaachisaa idaa kharajat ilmar'atu min baytihaa bigayri izni zawjihaa famaatat maata calaa macsiyaa intalli takka yeroo hayyama jaarsaatiin malee akkanuma kaatee fut manaa jette yoo duute isii macasiyaa dalayde duute beek isii dilii keessa seente duute jechuudha kanaafuu hin barbaachisu eeggatu hayyama jaarsaa eeggatu dantaa isaati nu yaas dantaa isaati maal na dhaba maal na godha aya hin je'an duuba laal xiqqaatus xiqqaateef boohamatarraan ijjatanii je'an aya manguddoomus tuffatanii irraan hin utaalan xiqqaatus xiqqa je'anii hin daddarban hiriyaa ta'us hiriya je'anii daddarbuun hin ta'u yoomiyyuu inni kabajama aabba guddaa ta'us ujoollee qaccee rabbi sii kennus aabba guddaa sii kennus ka hiriyaa keetii sii kennus hundinuu tokko kabajamaadha duuba tayyib duuba iyyaak وكثرة الخروج futfutii kana heddummeessu irraa lubbuu ta'e fageessi jedhe futfutiin kun booda futfutii biraa nama fida jechuudha namtichi tokko intala takka dadhabee bar yeroo galu hundaa'u manatti hin argu xiqqoo inni gabbaanaan fut jette duuba eessa jirti huutte kuunno gamas dhayite dadhabee ofirraa namni akkasii futfutii barate ujoolleen nama saniitis tanuma ibiddi gube garta ta ibiddi gube ta yookaan sirrirraa lafa dhooyite. intala akkasii jechuun ta ujoollee sirrirraa lafaan dhabaa ooltu ta ujoollee ibiddaan gubaa ooltu jechuudha li'annahu isiin hin obsitu fut jechuu kanarraa mucaa sirra keesseetuma mucaa sirra keessee fut jettee kuunno ganda gamasii dhayte mucaan sirrirraa dib achii booya jechuudha ajaa'ib yookaan mucaan distii ibiddarraa qabee ofi garagalchee ijoolleen isiin distii irra keessee mucaallee bira keessee kutte ofirraa. ganda keessa fut jettee kutte kasaaraami kun futfut irraa lubbuu kee fageessi akkana jechuudha duuba futfut irraa lubbuu kee fageessi ijoollee si jalaa gubata mucaa si jalaa akka malee lafa dhawa sareen mana si jalaa seena osoo ulaalleen cufatiin fut jettee fiidee kuttee isiin futii kanarraan obsitu sareen mana seene waan mana keessa jiru jiru nyaata yookaan horiin ol seene nyaata yookaan hattuun guuratti tayyib rabbiin gaa dubartii teenya warra futfutiidhaan godhini fut warra jiru. ربي سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى من كيسا كيسا قد رقع قد سبت أكا دبرتي برين برينتما تجاهلا ألم بهنا درت قد أفهم باسنا أورا كيسا أفهم الإسوف أكا نجي دوب ربين وري برينتما شرشري أوفا قادوبا قبه خراخنا الرأول ديمي قد ديبئ دير أوف قرسي سوداف karaa kanarraa sasaggaaree akka gaangee miila sakaalaniititti ka sakaallii barsiisanii ufumaaf gurdiidhaan uf sakaalanii gamaa gamana giraa qanyi je'anii yoo sasaggaaranii karaa kanarra saggaaranii achi achi deemanii asii achi deebi'an duuba girdoo rabbii wasana rabbii cabsan jechuudha duuba tayyib wasana rabbii dabran jechuudha akka dhalaa bareentumaa uf mumul'isuuf raaree keeysa shirshiri jechuun haajaan takka itti nama hingeeysin aadaa jaahilummaati وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرهب المرأة من الخروج من بيتها المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان دبرتنت أورا قام سالات هند قام يسير أورا yeroo isiin achii gadi baate istashrafa shayxaan shayxaanni isii tana ni bareecha jedhe ay zayyanaha lirrijaal riwaayaa tirmiziiti bareechee bareechee bareechee jedhe waan nama ajaa'ibsiisu shayxaanni kun yoo isiin achii gadi baate ni bareechaami waan ajaa'ibaati jedhe eenyuuf lirrijaali dhiirtoleedhaaf bareecha isii ilkee forroqqeedhaa kaarruu ajaa'ibaa tana godhee agarsiisa jechuudha beeki ilkaan lamaa sadii fa'aan qabdu gama fuulduraa kana keessa cabee jira kaarruu bal'oo qabdi maashaa allaah jedheetuma ka itti gaggabu garte jechuudha namticha kaarruu bal'oo tayyib isii qal'oo huqqattuu goggoyduu akka wiixaadhaa taqaama qabdu jiddu galeetti bareedduu itti godha duuba sii galee isii furdee furdoo guddoo haga booyyeedha jiddu galeetti deebisaaf ammas. gabaabduu dheereysee dheeraa dongoraa sirreeysee laal gabaabaa dundumaa ni dheereysaaf dheeraa dongoraa sirri deebisaaf fiigale daalatti ni diimeysaaf gurraattis ni magaalessaaf gurraatti magaala godhaaf daalatti diimtuu godhaaf fiigale shayxaanni akkana godha duuba silaafuu zabana kana gurraattiin hin jirtu diimtuu malee je'an duuba gabaabduun hin jirtu dheertuu malee akkana je'an homaa ajaa'ibaati duuba tayyib gurraattiin hin jirtu diimtuu malee gabaabduun hin jirtu dheertuu malee akkana je'an zabana kana zabanni waan akkanaatiin gadhuuf nu ajaa'ibe duuba dubbiin kun akkamitti dheertuu malee gabaabduun hin jirtu akkami akkana je'an gurraattiin hin jirtu diimtuu malee jechuun kun akkamitti akkana. aya edaa dubbiin ma'anaa qaba jechuun gurraattiin hin jirtu diimtuu malee jechuun isaanii tanummaan gurraattii tun dawaa adda addaa kana keemikaala dibatte fuulli adii fuulli diimate duruu qaamni biraa gurraachuma beeke fuula hogguu laaltu diima qaamni biraa gurraacha bikkuma duraa jira qaamni fuula jirjiirte duuba duruu warra liwwixiirraa taate gama fuulaa kanaan liwwixii argamsiisteesiin طيب أجائب gabaabduun hin jirtu dheertu malee maa jedhan duuba jenna sunis waa nama dhibaati kophee mitirii tokko lafarraa ol dheeratu uffatan jechuun kophee mitirii tokko lafarraa ol dheeratu uffatanii dheertuudha kunoo maashaa allah haaya ajaa'ib dheertuu ajaa'ibaa jechuun akkas taatee deemti tayyib ikhwaanana wanni kana hunda dubbannuuf dhalaan islaamaa akka waan rabbiin isii jaalate jaalattu akka waan rabbiin jibbe jibbitu ilaaltu akka waan fokkata shari'aan jette fokkatan laaltu waan shari'aan bareeda jette bareedatti akka laaltu akka saniin jannata rabbi isiidha milkooytu barbaannaa jechuudha tayyib zubeyriin binul cawaam duuba caatikaa intala jedhamtu fuudhe caatikaan inni fuudhe kun fuudhe tun ni bareedde zubeyriin kun akkaan hinaafa caatikaan masaajida dhaqa jettee kaatee baate tayyib caatikaan masjida dhaqa jettee kaatee baate dubartoota waliin masjida dhaquudhaaf jecha jaarsi isii zubeyriin kun ni hinaafaami akka ajaa'ibaati duuba intallummaan jaartummaan isaa caatikaan tun masaajida dhaquu kanarraa gaggabee du'ee waan ta'u dhabee dhoorguufillee shari'aadha haadhayxu rasula jedhe masjida dubartiin gartee masjida haadhayxu irraan dhoowwinaa jee laa tamna'u imaa allah hin dhoowwina masaajida rabbiitirra laa tamna'u imaa allaahi masaajida allah riwaayaa muslim keessatti rasuuli alayhi salaatu wassalaam dubarran teeysan beerran teeysan gabrittii rabbi masjida rabbiitirraa hin dhoowwinaa jedhe kanaaf jecha akkaataa itti dhoowwullee dadhabee jira jechuudha dadhabe ammoo hinaafee du'e yeroo isiin asii gadi baatu gartee ijjummaan dhiiraa takka akka isiin agarre fedhagaa inni guyyaa tokko fatanaa fide fatanaa akka dubartiidhaa fide har'a keeydii gartee inna keeyda kunna caziim ka akka dubartii kaan gaffide maal godhe facrada lahaa laylatan fi dahri ilmasjidi wahiya laa tacrifu fadaraba biyadihi cajiizataha summa insarafa waan ajaa'ibaa dalage duuba dhufeetuma halkan takka halkan dhufe moggaatti maqeetuma akka isiin isan beeynetti moggumatti maqee isii gartee deemu jirtu taa'a isii kana keeysa harka isaa kanaan bat godhe dib godhe dhawe jechuu harka isaatiin taa'a isii keessa dhawe isii gara masaajidaa deemu jirtu haya inni jaarsaa mire dhawee summan sarafa akkasumatti anaa barkan je'in ka itti uf hin beeksisin taa'a isii kana keessa dhawee biraa fiigee deebi'e waan hinaaffii nama gootu laal tayyib achi booda masaajida irra ni hafte isiin intala rabbii isiidha sodaattu laal masaajida irraa ni hafte jechuudha amma gaa guyyaa kaan waan jedheen maaladha masaajidan dhayxu caatika har'a masjida irraa ma hafte masjidan deemtuure jedheen duuba amma maal jette duuba وكان يقول لها ألا تخرجين يا عاتكة فتقول كنا نخرج إذا الناس ناس وما بهم من بأس وأما الآن فلا أكان جتدوبا يرون من نماسا masaajida dhaqaadhaa turree jette yeroo namni nama yeroo namni namummaa qabu jechuu bar yeroo namni nama yeroo namni namummaa qabu san masjida dhaqaadhaa turree dhugaadhaa jette ammoo har'aan tanaan keeysatti namummaan sun fuudhamtee jirtii gaafa namni nama gaafa gartee rabbaashiin ganda keeysa hin jirre gaafa diiggalli ganda keeysa hin jirre gaafa dhiirti nagaa qabdu gaafa diiggalli gartee hin argamin masaajida dhaqaa turre har'a ammoo dubbiin hin taanetti amma dubbii tanallee ittiin baqaysine isiin namticha tokko taa'a keessa na dhawe tanaaf salaata raafe hin jenne akkasuma dhoyfattee ka ammoo akkas isii godhee isii dhawee gartee je'e kun ijaarsa isiiti malaan akkasitti akka isii masaajida hin baane dhoowwe jechuudha hinaaffii bira kutteerraa jechaadha duuba tayyib kanaafuu hinaaffii dhiirtoleedha hanga isiin guddattu طيب وان اني اتهنا فكنا isa eeguu qabdu jechuudha kanaafuu gadi bahuun dubartoota masaajida dhaquu ni dandeeyse ni dandeeyse shari'aa hayyama godheef hattaa hinaaffii keeysa kuturra mala masaajida irraa ittiin hambisuu dalage jechuudha laal inni kun tayyib duuba yoo karaa rabbiin hayyama hin godhin ka masaajidan ta'in akkanumatti ka deddeeman taate mee hangam takka haa hinaafan gaa ka masaajidaafu akkana hinaafu bariin nama yoo bikka biraa taate akkama haa hinaafan hinaaffiin hin jirtuu je'ani zabana kana yahudaan kininii nama liqimsiistii je'ani kininiin sun hinaaffii balleeysaa je'anii dubbiin tun dhugumaare namumatu ofirraa addunyaa keessa seenee jennaan hinaafuu dhiise moo yaahudama sodaaf dhiisan malee waa waan dhiisanis hin fakkaattu yahudaan ijoollee mootii goote dubartootaallee mootii goote lambaruma kaan isinittu hin dhaji'aniini aabba guddaan dubartima jaartima isaatii fi ijoollee isaa akka kookotti sodaata jechuudha zaman akkanaatu dhufe tanumaa ofirraa callisee dirqimaa callisiise sanumatu hinaaffii keeysaa haqe jenna duuba ijoollee fi jaartii isaa akka kookotti sodaata lambara diimaa natti dhawan jee tayyib naayinaayini jettani duuba aya lambara jahannamsan barka jahannami ka jannataa seetani tayyib naayin waan waan naayin waan waanii jahannamiisan ka ijoollee fi abbaa adda baasu ajaa'ib ka jaarsaaf jaartii adda facaasu ka ilmaan kufrii jalatti galchu ka mana diigu ka mana guutuu gartee faamilii guutuu walitti aduwii godhu waan ajaa'ibaatu duuba duba kanaafu waan sanii wal sodaachisanii waan san namni islaamaa sodaa waan saniitirraa waan naayin waan waanii kana sodaa kanarraa hinaaffiin keeysaa luqqaate jaartiin isa akka feete isa birattaati intalli inni dhale ta inni argate akka feete isa birattaati dayyuusa ta'e jechuu addayyuusu laa yadkhulu aljanna dayyuusni kan hinaafne ka munkara hin deebisne warra isaatirraa jannatan seenu jee rasuul alehi salaatu wassalaam macasiya akkanaa seenuun hin barbaachisu namni haalli kun itti argame baqatuu barbaachisa waa'ee kanarra halkanii guyyaa li'annahu dayyuusni jannatan seenu eega rasuulli jedhe maal eega duuba jannata seenuu barbaadaami namni islaama baqatuu qaba jechuu طيب baqatuu qabaa jechuun namni islaama jannata seenuu waan barbaaduuf waan akkanarraa baqatuu qaba. laa takhrujii mutacaxxiratan shittoo dibattee hin bahinii jedhe ammas barfuuna dibattee shittoo dibattee laal wanni kun waan jaarsaaf jecha firaasha jaarsaa bareechuuf urgeessuuf tolchuuf gaflaa mana keeysa ari'uuf jecha waan jaarsaaf jecha diddibatanii faffacaafatan malee shittoon kun waan ala rabbashuudhaaf jecha diiggala gartee rabbashamaa duraanuu rabbashame kana rabbashuuf waan dibatanii ala keessa deddeeman tokko deddeemanii miti jechuudha duuba tayyib rabshaa ala kana keessa galchuudhaaf akka namni hundi kabira achi dabarte uf duuba as mil'atee laaluuf laal namni hundi kabira dabarte رسول عليه الصلاة والسلام إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة طيب riwaayaa imaam muslim baase keeysatti intaloon takka yeroo salaata cishaa'iidhaa dhaquuf kaate akkan dibanne jee shittoo intalli takka ala gabbahuudhaaf yoo kaate akka shittoon dibanne jee akka shittoon dibanne jedhu طيب إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا أما رواية مسلم كيستي أكا وان أرقاوهن طين أنت لتكجي مساجد ركجت يوخات akkanama zikriif gartee addawee akiraaf akiraa tana bareechuudhaaf yaaddawetti nama gartee ibaadaa tanaaf bareechifatee tolfate akka nama akkasii ta'anii shittoo facaafattee dubartiin deemuun isirratti haraam mana isiidhaa jaarsa isiidhaa rahima isiidhaa biratti dibattee akka feete bashannanuu qabdi achii gabbaatu ajnabiin tokko akka irraan agarre dhiqatuu qabdi dhiqaansa akka zina akka yaani dhiqaansa akka. janaabdaadhaa ofirraa dhiqatuu qabdi jechuudha duuba tayyib ofirraa dhiqatuu qabdi tayyib duuba rasuuli alayhi salaatu wassalaam dinniina guddaa kana wanni godhuuf maali mushkilaa guddatu argama isiin takka shittoo akkanatti funyaan nama dhooytu kana dibattee oguu gabbaate diiggalli moggama deemee akka waan karaa dhabee itti bu'ee bira dabra itti bu'a jechuudha isiin akkatti urgeeffattee qab jettiimi deemaatuma bira dhufee hogguu shurukkaan tun isa seentee isa sakkarsite sakkaree miti itti bu'a duuba itti bu'ee bira dabre jechuudha yaa'anii akka nama gartee karaa walii buusetti itti bu'aa bara xiqqoo hogguu akkana itti bu'e isiinuu ta maal taatu ta gatantartu li'aannahu kopheen isin ittiin deemtu xiqqooma tuqaa eeggataa bara. kopheen isin ittiin deemtu xiqqoo akkanatu hin dhangaragalcha yeroo xiqqoo akkana ceekuun akkana tuqe akka nama bira dabru ni gatantartii hogguu gatantarte ni qaba eessa qaba harma qaba balaa fide laal balaa gaffide jechuudha amma qabu jira barduruu qabu jira haya qabnaan maaltu jira dhee waliinuu haasawanii waluu baratanii fira wal godhatanii walitti erguu malee gartee telefoona keenaa kennii malee dubbiin biraa jirtiire laal فخطاب فكلام ووعد وميعاد أجاب عار ونار بود سامال ترفا شينا dhukkuba fuudhu ilmaan zinaadha horu kasaaraa jiru duniyaatii fi ta akiraatti irraa dhufa jechuudha kanaafuu intali rabbitti amante mana isiidhaa keessatti ijaarsa isii biratti haa babbareechifattu urgeeffattee akka feetetti yeroo gadi baatu waan urgaa ofirra hadhiitu jechuudha rabbiin warra milkaa'u rabbi nu haa taasisu warra sunnaa rasuulaa eeggatee jahannamirraa of eegu rabbiin nu haa godhu asumatti dhaabna